n'ijwi rya amerika muramutse nshuti namwe bagenzi tuzindukanye muri kano gatondo muri kumwe na aloyizi bwirimana kuri mikoro rimwumviriza n'ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda twumvikanira kuri fm mirongo icyenda na zine n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na zitanu n'ibice bibiri mu burundi nayo abatwumviriza bari mu rwanda ni fm ijana zine n'ibice bitatu ntibadusiguriye birebire baravuze bati twebwe ntitugaruka iyo kandi igituma tutagaruka hiyo kiri muri twebwe sinibaza rero byatumye baguma hariya ariko twe tubona niyo bari kugaruka nta kibazo uyu ni pasiteri gilbert buzungu umwe mu babyeyi b'abana b'abarundi bazimiriye muri leta z'ubumwe za amerika yemeza ko atamvo z'umutekano muke mu burundi zatumye abo bana bashima kudataha iyi nkuru cyo kimwe n'izindi zirimwo aho impunzi z'abarundi zahungiye mu rwanda bamaze iminsi bafatwa n'igipolisi cy'icyo gihugu ni mu kanya mu makuru yo mu biyaga binini ariko imbere yaho tubanze duha akanya rozine munezero adushikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi yaduteguriye
urakoze aloyize mwaramutse mwese abo tuzindukanye kuri radiyo ijwi rya amerika amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere ku mugabane wa afurika mu gihugu cya repubulika ya centre africa hasuye kwaduka intambara kuri uyu wa kabiri zahitanye abasirikare babiri b'ishyirahamwe mpuzamakungu onu baturuka mu gihugu cya maroke onu yatangaje ko izo ntambara zishobora gutuma akigoro ko kugarukana amahoro muri icyo gihugu gapfa ubusa antonio guterres umunyamabanga mukuru wa onu yateye ibyatsi ubwo bwicanyi bwahitanye abasirikare bari mu gikorwa cyo kugarukana amahoro abasirikare bakaba baguye mutego mu mpanuko bushyira ubuseruko bw'igisagara cya bangasu kuri uyu wa kabiri icyo gitero kibaye nyuma y'iminsi mike habaye ikindi gitero cyahitanye umusirikare umwe w'uyo murwi guteresi yateye akamo imigwi yose igwana guhagarika izo ntambara no gufata ingingo zikwiye kugira umutekano ntusubire guhungabana tubutse ko muri repubulika ya centre africa intambara zatanguye mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu inyuma yaho perezida francois bozize yari umukristu akuriwe ku butegetsi n'abarwanyi b'abayisilamu baturuka mu murwi sereka amashyirahamwe y'abadaharanira ibyicaro bya politike muri sudani y'ubumanuko amenyesha ko kwigizayo umukuru w'abarwanyi riek mashar mu biganiro by'amahoro bizotuma igihugu cya sudani y'ubumanuko kitava mu ntambara ni mu gihe abashikiranganji baturuka mu karere ka afurika y'ubuseruko batangaje kuri uyu wa mbere ko mashar atazotumirwa mu biganiro bikurikira bitekanya gukomeza amasezerano y'amahoro yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu hagati y'abarwanyi ba leta nako hagati y'abarwanyi na leta ya sudani y'ubumanuko ivyo vyatangajwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'igihugu ca etiyopiya n'ayandi makungu inyuma y'iyo nama y'abashikiranganji worken gebeyehu yavuze ko bazotumira imigwi yose y'abarwanyi harimwo n'abazoserukira riek mashar yamara ko muri uyu mwanya batazotumira mashar kwitabira ivyo biganiro amashyirahamwe y'abadaharanira ivyicaro vya politike avuga ko kudatumira mashar ari ukwihenda abari muri ayo mashyirahamwe bakibaza nimba urwo runani rw'abashikiranganji ataho ruhengamiye mu byo rukora ibiro bijejwe umutekano w'urujya n'uruza hano muri leta z'ubumwe za amerika vyakomeje ingingo zijanye n'umutekano ku bibuga vy'indege vya amerika zivuga ko ibikoresho vyose bikoresha umuyaga nkuba kiretse amatelefone ngendanwa bitegerezwa gusakwa ukwavyo abakozi bo muri ico gisata bagiye gutangura gusaba ingenzi ku gukura imashini zabo mu masakoshi bakazishyira bonyene mu masaho ajejwe kuzipima ivyo biro vyatangaje kandi ko iyo ngingo yafashwe bivuye ku mutekano mu ndege usigaye ubangamiwe cyane mu kwezi kwa gatanu ibiro bijejwe uruja n'uruza vyari vyatangaje ko bigiye kugerageza izo ngingo ku bibuga vy'indege bishika kuri cumi bivuga ko ico gikorwa cagenze neza kubu bitekanya gukoresha iyo ngingo ku butaka bwose bwa amerika umushikiranganji john kelly ajeje umutekano wo mu gihugu hagati yatangaje inyuma yaho ko amashyirahamwe y'indege ashika ku ijana na mirongo umunani yinjira muri amerika avuye, avuye ku bibuga vy'indege bishika ku majana abiri na mirongo umunani ku isi ategerezwa kugaba bikomeye ku mutekano mwamenya ko izo ngingo zatanguye gushigwa mu ngiro kuva itariki ya cumi n'icenda z'uku kwezi kw'indwi President Rajab Tayyip Erdogan wa Turkiya yatangaje ko igihugu ciwe cemeye kugura ikigwanisho ca misile S400 c'Uburusiya naho ngo biteye amakenga ishirahamwe OTAN ni mu gihe kandi Turkiya iriko irahangana n'Uburusiya ku bijanye n'indege yayo yarashe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mu gihugu ca Siriya yamara President Erdogan yabwiye abashinga amateka kuri uyu wa kabiri ku ico kibazo bagifatiye ingingo hamwe n'Uburusiya President Erdogan yavuze kandi ko igurwa ry'ico kigwanisho ridategerezwa gutera amakenga abo bahurikiye hamwe mu ishirahamwe OTAN akavuga ko igihugu cyose categerezwa kurondera uburyo bwo gukingira umutekano wacu igihugu cya Turkiya gisanzwe kiri mu mpari n'ibindi bihugu vya Buraya bivuye ko Turkiya yagiriza ivyo bihugu ko bishigikiye imigwi y'abakurde iri muri Siriya isanzwe iriko iragwanya leta ya Kiislamu igihugu cya Turkiya kikagiriza iyo migwi ko ari imigwi y'iterabwoba abasirikare ba Afghanistan bamenyesha ko batoye abanyapakistani babiri bakorera ibiro vy'userukira Pakistan aho muri Afghanistan inyuma yaho baburiwe irengero mu buseruko bwa Afghanistan abagabo banyurujwe ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu mu gisagara ca Jalalabad mu gihe bari batahutse mu gihugu cabo nta murwi n'umwe witiriye iryo nyuruzwa umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Pakistan yashimiye leta ya Afghanistan kuri ico gikorwa yongera avuga ko abagabo bazoca batahukanwa mu gihugu cabo Jalalabad n'umurwa mukuru w'igisagara ca Nangarhar gikikuje Pakistani aho abarwanyi b'imigwi y'abatalibani ikorana n'umuhari wa leta ya Kisilamu isanzwe ikorera
ayo yari amakuru yo hirya no hino ku isi yimwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika isamiranye washington dc mu kirundi ni kinyarwanda turi no ku rubuga rwa interinete wewewe akadomo radiyo yacu voa akadomo kome n'abifuza kudukurikirana kuri facebook ni voa radiyo yacu amakuru yo mu biyaga binini tuyahere mu burundi mu gihe ikibazo cy'abana b'abarundi bazimiriye muri leta z'ubumwe za amerika kibandanya kivugwa ababyeyi babo basaba ko iki kibazo abantu batokigira ica politike umwe mu babyeyi yavuganye n'ijwi rya amerika asigura ko aba bana batigeze bamenyesha ababyeyi impamvu zabatumye gufata ingingo yo kudataha mu burundi pasiteri gilbert buzungu areze umwe mu bana bazimiye aranemeza ko atamutekano abo bana bahunze kuko imiryango yabo ataco yiyagiriza mu burundi yari kuri mikoro ya mugenzi wacu eroje wirika neza umwana umwe mu bagiye sitwe tumubyara mu buryo bw'umubiri ariko nitwe tumureze kuko yarabuze se wiwe sewe tukaba twaravukana urumva ni nk'uwanje uwo mwana akazina kiwe ninde e, uwo mwana akazina kiwe yitwa irambona aristide irambona aristide ari muri uwo mugwi w'abana batandatu bazimiye mu gihugu ca leta zunze ubumwe za amerika akigenda hari uwo mugambi yari yababwiye mwarivuganye ko nimwe mwawumutoje akigenda twe twari tuzi ko uh, bagiye guserukira igihugu kandi ku vyo twabonye baragiserukiye gusa ivyahindutse vyahindutse bahejeje kugira imikino yabo natwe twavyumvise nk'abandi twaguye mu gahundwe ivyabaye ubu mwaguye mu gahundwe bisigura ko batigeze babagisha inama inama twari twagiye n'abana bakigenda ni inama bari bagiye no mu mumenyereza wabo muri bijya bari bagiyemo kandi umumenyereza wabo yari yakontakisa ababyeyi arababwira intumbero y'igikorwa bagiyemo aranatubwira yuko intumbero afise ari iyo kuzogarukana abana rero ivyahindutse vyahindutse bashitseyo bamwe niho batangura gutelefona ababyeyi bavuga yuko abana bamwe batorotse wacu yadutelefonye atubwira ko mbere ngo abandi batorotse ari wasigaye wenyine ubwongera ngo nawe yaciye ashakisha inzira ziyo yoja none iyo barigeze babwira imvo zoba zatumye bahitamwo kuguma muri amerika ntibatahuke urabona ubu basa n'abantu ngira ngo binyegeje imvo zatumye baguma hariya ntiturazimenya gushika ubu ico tuzi bamaze guhitamwo icemezo co kugira ngo bagume hariya baradutelefone ku matelefone yabo bari bajanye baratubwira yuko bidakunda yuko bagarukino ariko nta byinshi twari gutegereza kubabaza ko nk'umuntu agutelefone akubwira ko ari hanze mu mahanga akubwira ko atari kumwe n'uwamujanye akakubwira yuko ariko arondera abantu bashobora kumwakira hariya urabona ubuhinga bwarateye imbere abana hagiye abana bakuze birirwa ku ma interinete barafise abagenzi bashobora kubangira bagiye hariya kera hanyuma twaba tuzi ko bari bagiye bafise viza y'umwaka twavuga tuti kumbure barafise abantu bagira babafate hariya baba bagumye hariya ntibadusiguriye birebire baravuze bati twebwe ntitugarukiyo kandi igituma tutagaruka hiyo kiri muri twebwe sinibaza rero ibyatumye baguma hariya ariko twe tubona niyo bari kugaruka nta kibazo hari abagira bati kumbura abana ahanini baba bagumijweyo no gushaka kurondera ubuzima ko hariya hisununure gusumba ino nize muyumvira namwe mbo ko tubyumva twe ntiturashikayo hariya eh, nibaza si cyo kimwe n'ino ibyo ari byo ngira bagumyeho kugira ngo barondere ubuzima icyo naco twogishyira muco mu catumye bagumayo twociyumvira nubwo tutobafatira icemezo cyo mu mutima iwabo turibaza ko bagumye kugira ngo barondere ubuzima canke bige neza canke ivyari byabajanye bavyige babisanga hafi ubumenyi babwige babusanga hafi kuko ariyo vyaje biva hari ababyeyi baba bavuga ko ba- bavuganye n'aba bana ikibazo cy'umutekano wabo imbere y'uko bava mu burundi twaragiriwe amahirwe turicarana n'uwabatwaye turicarana n'abavyeyi daboro turashimira uwabatwaye turavuga tuti mwarakoze kugarutse uzodufasha kuvuga amakuru y'abana kuko niwe uzi ingene ibintu vyagenze hariya twese ikibazo twahurije ko ntawovuga ngo "Ah, hari ikibazo c'umutekano muke nibaza baba bagiye bahunga kuko ivyo bahunze vyoba biri mu mitima iwabo kuko natwe turi hano abo bavukana bari ngaha noneho bavukana bari hano natwe tukaba turi ngaha mu gihugu nibaza ko ivyo ata muvyeyi bavuga ngo hari imvu z'umutekano zatumye batagaruka mu gihugu cabibarutse gusa gira barafise izindi mvo haracari kare nibaza ko nibaja habona bakaboneka bo nyene ubwabo barakuze bazoheza bavuge icatumye bagumayo ivyo turiko turavuga vyose ni ivyo twibaza nk'abavyeyi ku ruhande rw'abana abana baba batoye mu mpande zitandukanye hanyuma ikindi naco n'amakaritiye bavamo si amwe aratandukanye rero je ico nosaba nosaba bagomba kubigira ivyitwazo vya politike ko boca mu zindi nzira bahora bacamo kugira bakine politike kuko abana ubwabo ntibaraboneka ngo bavuge icatumye baguma hariya muri make mugira muti ntihagire umuntu ikibazo agira ica politike ni ukuri abana bakigenda ntibari bagiye mu bya politiki bagishikayo ntibari bagiye mu bya politiki rero sinumva ukuntu bobigira ibya politiki n'ukuri biratandukanye n'ibya politiki cyane ni hamwe abantu muri kino gihe barose ico buririrako bagira bati turatomboye kubera tuzi igihugu ca hariya kirumviriza abana ari imvo za politiki twavuga tuti bariko barabarondera tuti igihugu cariko kirabahiga rero siko bimeze gusa barafise imvo zabatumye baguma hariya nibaza ko nibababona bakaja habona bazoheza bavuge yuko atari imvo za politiki ngira ngo zatumye baja hariya nimba naho zo bari imvo za politiki sinibaza ko abavyeyi baba babizi uzungu jiriberi murakoze ego namwe murakoze ko mwatwiyumviriye ko mukaza kutubaza ico tuzi nico twiyumvira kuri bariya bana
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu rwanda muri iki gihe hakomeje imyiteguro y'amatora abayoboke b'umuryango w'aba yehova bemeza ko ibi bikorwa bitabaraba cyane cyane bafatiye ku byo bemera bibabuza kwinjira mu bya politike umubeshamakuru w'ijwi rya amerika mu rwanda asumta kaboyi yaraganiriye na bamwe muri bo
muri iki gihe abanyarwanda bari mu bihe bibaganisha mu matora ya perezida wa repubulika hari bamwe usanga nta kintu na kimwe bitabira gitegura aya matora abaganye n'ijwi rya amerika bavuga ko imyemerere yabo itabaha uburenganzira bwo kujya mu bikorwa byo kwiyamamaza kw'abakandida ko benshi batemerewe no kuba mu mitwe ya politiki abaganye n'ijwi rya amerika bari mu itorero ry'abahamya ba yehova mu rwanda bemeza ko kujya mu matora cyangwa kwitabira ibikorwa byo kwiyamamaza kw'abakandida muri iki gihe binyuranije n'imyemerere yabo barababwira bati hano hantu haraza kwiyamamariza umuntu ukanga ntugeyo ntabwo nshobora kujyayo rwose kubwira ngo ngerengeye mu mato umuntu uza kwiyamamaza nabonye interahamwe uko zagendaga hejuru zibyina zigira gute ko zahindukiye zikica abantu byose twarabirebaga nimba ngiye inyuma y'umuntu akajya kugirira nabi mugenzi we kandi nta mwamamaje cyangwa amutoye ngo nanjye nzafatanyije nawe mu cyaha nta kindi tubyangiye hari icyo tutagomba gukora n'icyo tugomba gukora bitewe n'umuto mu manama watojwe ko wakorera umwami umwe udakorera abami babiri nawe ukeza abami babiri ijambo ry'imana nk'uko ribivuga ariko sintora kuko ndi umuhano amatora se ndayazi numva ari ay'isi yeze kirisitu mwaramutoye tuzayoborwa n'imana ihuriro ry'amadini anyuranye mu rwanda rivuga ko rifite umurimo ukomeye wo kugarura abantu mu murongo uhamye musenyeri yohani rucyahana ukuriye iri huriro mu rwanda avuga ko batazatezwa gushakisha abo yita ko bafite imyemerere yabo bwite ko ariko kubabura mu bikorwa bya leta ari igihombo gikomeye bemera imana ariko ntibayemera nk'uko tuyemera bayemera ukwabo ariko ni abanyarwanda bagenzi bacu nubwo baba bashyitse cyangwa badashyitse ariko turi mu cyerekezo tubona gifite umumaro batakirimo icyo dufite ni inshingano zo kubegera kugeza igihe bazazira ko bizaba kose ntitugomba kubareka kuko ni bamwe muri twe icyo dushaka ni uko iri huriro ryacu ryahuza benshi bashoboka kandi ntawe tuzareka inyuma kuko nta munyarwanda ugomba gutabwa kubatakaza ni igihombo hari burya hari abakerererwa kubera imyumvire buriya nabo barakerererwa ariko aho kugira ngo tubategereze twaba turi mu ihuriro dukura turi kuza tuzana abandi kugeza igihe nabo bazazira uyu muyobozi w'ihuriro ry'amatorero n'amadini anyuranye mu rwanda yemeza ko nta byinshi bazakorera abayoboke b'amatorero amwe n'amwe yanywa kwitabira gahunda za leta nk'amatora ko bo icyo bashinzwe ari ukwigisha gusa naho guhana bikarebwa n'izindi nzego perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora karisa mbanda nawe yunze mu by'abanyamadini avuga ko nta bihano biteganyirijwe ababanga kwitabira amatora gusa yemeza ko bazakomeza kubagezaho inyigisho kugeza igihe bazamenyera ukuri abajegwa nabo ni idini rifite ibyiza rikagira n'ibikomeye ngira ngo ni ukubafasha kubafasha mukabanza mukabasengera mukabasengera kuko nabo ni uburenganzira bwabo no kwibeshya biremerwa mu burenganzira bwa muntu gerageza imiho muhuriye mu bigisha natwe turabikora kuko ibitekerezo byabo ni byinshi cyane binyura iruhande ariko ni ukubafasha nk'abavandimwe kugeza ubu hari abantu banyuranye mu rwanda bagenda bagira imyumvire itemera kwinjira mu bikorwa binyuranye bya leta nk'abadakora umuganda abatitabira gahunda z'amatora amategeko yo mu rwanda nta byinshi ateganyiriza aba bantu ariko iyo hagaragaye umuntu ugenda wigisha abayoboke b'idini runaka abakangurira kureka gahunda za leta we ahanwa nk'ugandisha abaturage nta tegeko rihatira umuntu gutora cyangwa se rihana umuntu utabikoze ariko gutora byo biza mu nshingano z'umunyarwanda asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
mu rwanda kandi radiyo ijwi rya amerika yaramenye amakuru ko hari impunzi z'abarundi zaba mu nkambi ya mahama iri mu burasirazuba bw'u rwanda zafashwe n'inzego z'umutekano mu rwanda insobanuro zirambuye kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu eric bagira ubusa ayo makuru y'ishimutwa ry'impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya mahama ijwi rya amerika yakesha abavandimwe babuze ababo baravuga ko mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu w'icyumweru gishize ku itariki makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa karindwi inzego z'igipolisi n'igisirikare cy'u rwanda zinjiye mu nkambi ya mahama zitwaramo abarundi bagera kuri makumyabiri baravuga ko basirikare n'abapolisi bari bambaye impuzankano z'akazi barimo n'abari bambaye imyenda ya gisivire maze binjira mu mazu barasaka ibintu byose kugera no mu buriri baterera hejuru abaduhaye amakuru bavuga ko abashinzwe umutekano mu masaha ya saa cyenda bakusanyirije ababuze mu kibuga cy'inkambi hakinirwa umupira babambika amapingu babatwara mu modoka modoka toyota pikapu umwari grace ndayiragije umubyeyi we witwa jacqueline hakizimana nawe bamutwaye muri abo avuga ko abapolisi bamusakaga bamukekaho gucumbikira imbonerakure zo mu burundi kandi bamukekaho ibirwanisho yaduhamirije ko amaze kumenya ko hari bamwe mu bashimuswe bamaze kurekurwa ariko ko batazi aho nyina aherereye mu wanjye bamutwanye n'abandi bantu ahubwo reka nkubwire ikintu gitangaje ni uko ejo hari abantu batatu bagiye bajyanye barekuye maze kumva ko hari abantu barekuye ngenda kubashaka ndabaza umugabo umwe arambwira ati ahantu twagiye nanjye ubwanjye ntaho ndi numva ndamubwira none se mama wanjye uba warigeze umubona arambwira ati ntabwo twari kumwe kiza ahantu hari ntawe nigeze mpabona umwari ndayiragije yabwiye ijwi rya amerika ko kuva bagera mu nkambi ya mahama batigeze bagira umutekano imyaka ibiri tumaze muri runo rwanda ntabwo twigeze turuturamo amahoro kuko hakomejwe kugenderaho n'abasirikare n'abapolisi twamaga dufungwa buri gihe ikindi gihe nagiye i kigali gusura muri famiye ngarutse hano aha baramfunga ngo bahawe amakuru ngo n'abaturanyi ngo yuko ngo ngo ndi mbonerakure ngo mvi burundi kandi ubwo ngubwo n'urugo nari mvuyemo rwaguhereza ubuhamya ko ariho nari mvuye ubufungwa na bande
mu gushaka kumenya niba koko izi mpunzi z'abarundi zarashimuswe twabajije ubuyobozi bw'inkambi ya mahama bwemeje aya makuru maze bwirinda kugira byinshi burenzaho ku murongo wa telefone navuganye na bwana yeloje mugemangabo umuyobozi w'inkambi ya mahama ntibaza ko ayo makuru muyarondera mwoba bya polisi kuko nibo bajejwe umutekano w'igihugu nibo bashobora kugira amakuru batanze murabizi ko babatwaye abo bantu
kubimenya turabizi none bo batwara ntitubimenye ntabwo bigeze bababwira impamvu babatwaye oya ibyo byose ubikeneye bibaze polisi nibaza ko no kurondera inimero za polisi akaba ari bubaze tuvuye kuri mugemangabo twagiye kuri madame jeanne uwimana uyu ni murumuna wa jacqueline hakizimana umurundi kazi uri mu batazi aho abaherereye ariko uwimana yashakiye mu rwanda yatubwiye impamvu amutabariza dufite ubwoba ku buzima bwe apare yuko yafashwe uko ni umurwayi wa diyabeti arwara umutima arwara entesite bamufashe kuva ku wa gatanu kugeza uyu munsi ni umubyeyi nawe reba umuntu w'umugore mu mwenda umwe w'imbere kuva ku wa gatanu kugeza iki gihe cyose twese mbese twarahungabanye niyo mpamvu duhisemo gutabaza kugira ngo ushoboye wese kudutabara ngo ubuzima bw'umuvandimwe burengerwe agarurwe mu rugo mu bana be aduha ubwo bufasha inzego z'ubutegetsi twashatse kumenya icyo zibivugaho ntibyakunda kuva mu masaha yo mu gitondo twahereye kuri bwana jean claude rwahama ushinzwe ibibazo by'impunzi muri minisiteri yita ku mpunzi ntiyitaba telefone minisitiri serafine mukantabana nawe ntiyitabye telefone mu nshuro zose twamuhamagaye ntiyanasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje tugeze mu gipolisi cy'u rwanda gishyirwa mu majwi ko cyatwaye izi mpunzi acpt hose ibadegeye umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda yadusabye gushaka minisiteri yita ku bibazo by'impunzi ikaba ariyo ibivugaho atwizeza ariko ko nitagira icyo ivuga aza kugira icyo adutangariza hari ku murongo wa telefone wabajije wabajije abayobozi ba midimari ko nta gikorwa cy'icyo gikorwa kita kita midimari itabizi sibyo shaka umuvugizi wo muri midimari natagira icyo akubwira uze kongera imbazo tuvugishije madame nicole mutimukeye ushinzwe itumanaho muri minisiteri yita ku bibazo by'impunzi yaduhakaniye ko batabivugaho abirekera mu nshingano z'igipolisi dusubiye kuri acpt wose badegeye mu nshuro zose twamuhamagaye ntiyitabye umuvugizi w'igipolisi ntiyanasubije ubutumwa twamwoherereje buvuga ko midimari yanze kutuvugisha ngo agire icyo atangaza nk'uko yari yabidusezeranije madamu w'imana utabariza mukuru we yabwiye ijwi rya amerika ko yabonanye na acpt wose badegeye amugezaho ikirego ko umuntu we yabuze twarabonanye rwose turisharana umwanya munini mubwira ikibazo uko giteye nawe agerageza guhamagarana n'abandi bo mu nzego jyewe ntashoboye kumenya yarangije ambwira ati mama tugenda taha mu rugo wegera abana umuntu abo mpamagaye bambwiye ngo baramufite namubajije ngo ni bande ntiyashoboye kumbwira ngo ni bande namubajije tese ko ari umubyeyi wakuwe mu bana mwebwe muratekereza ko abana babayeho bati nizeze ko igihe inzego zizashaka kugira icyo zivuga kuri iki kibazo tuzaziha umwanya umudamu umwe utashatse kumvikana mu itangazamakuru nawe umugabo we uri mu batazwi aho baherereye yatangarije mugenzi wanjye w'ijwi rya amerika warima hama ko abari gufatwa bafite aho bahuriye n'igisirikare mu burundi kuko umugabo we nawe yabayeho umusirikare hari n'amakuru avuga ko abafashwe baba bakoranira bya hafi n'ubutegetsi bwa bujumbura abo bakomeza bavuga ko guhera saa cyenda z'ijoro kuwa gatanu w'icyumweru gishize inkambi yose inzego z'umutekano zari zayigose nta n'umwe wari wemerewe gusohoka kandi ko bafataga wese yari ku rutonde rwakozwe kugeza ubu u rwanda rucumbikiye abarundi basaga ibihumbi mirongo inani aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali imubandanya kumviriza ni radiyo ijwi rya amerika ubu naho ni umwanya w'ikiganiro cy'amagara y'abantu mwateguriwe kandi mushyikirizwa na mugenzi wacu oriyane itanga ishaka
ubumenyi busa n'uburiko buratsinda urugamba rwo gutorera umuti umugera utera indwara ya sida ariko abahinga bateraniye mu nama i paris mu bufaransa kuri iyo ndwara ikomeye cyane bavuga ko igabanwa ry'amafaranga ajya mu kigega kijejwe kurwanya iyo ndwara bishobora gutevya icyo gikorwa cyo gutorera umuti wayo byafashe imyaka mirongo itatu kugira haboneke umuti wa mbere ugabanya umurindi utuma umuntu agwara umugera wa sida ubu hakaba ariho hamaze kuboneka imiti yakijije ubuzima bw'abatari bake bari baramaze kwandura iyo ndwara yari izwi ko yica iyo nama rukokoma iriko ibera ipari mu bufaransa iriko iriga ibijyanye no kurwanya umugera wa sida ikaba iriko iratanga icizere ku bijyanye no kuvura iyo ndwara hamwe n'amafaranga yari yaravuzwe ko atazotangwa na leta zunze ubumwe za amerika mu gikorwa cyo kuyigwanya umukuru w'igisagara cya paris ana hidalgo aravuga ku bijyanye n'uburyo buke buri muri icyo gikorwa avuga ati nashaka kwibutsa ko tukibuze amamiliyoni ndwi y'abanyamerika mu kurwanya sida ku isi ni amafaranga dutegereje kuronka kubw'ibikorwa byo kwegeranya ayo mafaranga turimo abonetse ashobora kuja mu bikorwa bijanye no kuyirwanya naho hari intambwe imaze kwibonekeza uwo mugera utera sida uracara umwansi roho nyanganda kubera ufise ubushobozi bwo kutumva imiti imiti mishasha irapfupfahaza ariko ntiboneka kandi irazimbye kuri benshi abahinga nk'umukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryo kurwanya sida linda gel baker afise amakenga menshi ku bitigiri binini by'abantu bagendana iyo ndwara ariko batazwi avuga ati turazi ko turiko turavura abantu miliyoni cumi n'icyenda n'ibice bitanu ariko hari abandi miliyoni cumi n'indwi bakeneye kuvurwa ariko bari mu bice bitandukanye by'isi nko mu burengero bwa afurika hagati na hagati ya afurika mu buseruko bwa buraya hagati na hagati ya aziya tutarashobora gushikira rero ivyo biraturaje ishinga ariko umuyobozi mukuru mu biro vya onu bijejwe kurwanya indwara ya sida michel sibid afise icizere wavuga ati tugenda dushikira abantu bakeneye gufashwa turakingira ubuzima bw'abatari bake si ukwerekana ko dushobora kuvura abantu gusa ariko kandi ko dushobora gukora igikorwa cyo gupima abantu neza zimwe mu nkuru zivugwa cyane muri iki gihe niyerekeye umwana w'umunyafurika y'epfo w'imyaka cumi yavutse afise umugira utera indwara ya sida inyuma yo kuvugwa ikiringo cy'umwaka uwo mwana ubu amaze imyaka irenga umunani uwo mugira atawafise mu mubiri muri iyo nama ipari mu bufaransa iyo nkuru barayigarutse ko bayitanga ko akarorero bongera bavuga ko ibikorwa byo gucandaga biriko birigwa bishobora kuba intambwe ya nyuma yo kurwanya iyo ndwara imaze guhitana abantu miliyoni mirongo itatu na zitanu
naho nimwumvirize ijambo ry'intangamara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika ku bibazo bitandukanye biraba isi
sentare kizigenza yo mu gihugu c'uburusiya iherutse gushigikira ingingo iziririza ivyabona vya jehova inyuma y'uko ubushikiranganji bujejwe ubutungane bw'uburusiya buvuze mu kwezi kwa kane k'uwo muryango ari umugwi w'intagondwa ivyo biri mu ntumbero yo gutoteza imigwi y'amadini ari ku rushi mu burusiya harimwo idini rya scientology umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa leta zunze ubumwe za amerika heather nowert asaba abategetsi b'uburusiya gukuraho ingingo iziririza imirimo y'umuryango w'ivyabona vya jehova gusubira ku ngingo y'ukugara ikigo c'uwo muryango no kurekura abanywanyi abo ari bo bose b'amadini ari ku rushi babandanya gupfungwa barenganijwe bagirizwa imirimo y'intagondwa heather nowet avuga kandi ko basaba uburusiya kubahiriza uburenganzira bw'abantu bose bwo gushikiriza ivyiyumviro no guhitamwo idini bashaka umuryango w'ivyabona vya jehova washizweho mu myaka y'igihumbi kimwe amajana umunani na mirongo umunani muri leta zunze ubumwe za amerika hari abanywanyi b'uwo muryango barenga imiliyoni umunani n'ibihumbi amajana atatu ku isi harimo abanywanyi ibihumbi ijana na mirongo irindwi na bitanu mu burusiya umurwi wa leta ya amerika ujejwe ubwigenge bwo guhitamwo idini umuntu ashaka mu makungu wariyamirije iziririzwa ry'umuryango w'ivyabona vya jehova mu burusiya uwo mugwi umenyesha ko ingingo ya sentare kizigenza y'uburusiya yerekana intumbero ya leta y'ico gihugu yo kubandanya kwitiranya ubwigenge bwo guhitamwo idini umuntu yifuza n'ivyiyumviro vy'intagondwa uwo mugwi utangaza ko umuryango w'ivyabona vya jehova atari umugwi w'intagondwa ko abanywanyi b'uwo muryango botegerezwa kwemererwa gusenga ku mugaragaro no mu mwidegemvyo leta itabakandamije umugwi wa leta ya amerika ujejwe ubwigenge bwo guhitamwo idini umuntu ashaka wabuze ko uburusiya ari igihugu giteye impungenge ku vyerekeye gutyoza bikomeye ubwigenge bwo guhitamwo idini umuntu yifuza uwo mugwi uvuga ko amadini yose ari kurushi mu burusiya yotegerezwa kwemererwa kugira imirimo yayo mu mwidegemvyo leta itavyisutsemwo nk'uko vyubahirizwa n'ibwirizwa shingiro ry'igihugu c'uburusiya
iryo ryari ijambo ry'intangamara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro vyacu birabandanya bugira umusi mwiza mwari kumwe na aloyizi bwirimana kuri mikoro amakuru avugwa hirya no hino ku isi twayashikirijwe na mugenzi wacu rosine munezero fatuma ari masikarara ntiwe yashyize hamwe ibi biganiro tubifurije umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.